Hello.
Aló.
Hello.
Abi, abi.
Hágame.
Askam.
Jirtaa.
Jirra akkam immoo.
Nagaan akka akkamati. Maal siddeetanyaa ta'ee beemus hin jecha haarame dasuun lakkoofsi diijitiin isaa baay'eenaan biyya haadhatee Ee maal goota ree. Reemmoo baanee yaadaan baanee jedhin dasuura.
maa inni kan ani antunidha yan biiroodha.
Ee kolseenterii tokko bilbilaa irratti ka hidhanneeti. Kanaaf hidhame dasuun jiraate bira Ee jira.
si kenname.
Hello gam.
Oo das Oh akkam nagaadha.
jirtai?
Jirra abbee maali naamattu immoo.
Maal andaan dooshin nutti baay'annaan nuu daarfur irra walama seene.
Yaa'u ittiin of asnaannaan eenyeeti garuu.
Nagaadha mini?
Jirra nagaadhaati.
Jirra kunuun akkuma hunduu.
Akkamii jireenyi kun.
Jireenyi moo waan jedhu kunoo bakkee fiigna kan hin jennu guyyaa hin jennu.
Ee, Keessa oollee bullee jenna.
Dhugaadha waaqayyoof haa galatoomu.
Ee gamaan hundatti fayyaa ta'uu danda'a guddaa. Nagaadha mini?
Jirra jirra waaqayyoof haa galatoomu maali gaa. Jireenyi kun nama balleessite gaa namni finfinnee taa'e nama hin yaadatu rakkisaadha.
Maali boo inni oga hunduma dhabeette immoo asii achiin qabu beekte hunduu fiigichuma ta'e.
Egaa yoogaa namni kooliidariin mandara tokkorraa gara mandara tokkotti nu ari'uu malee dide.
Mitiiree akkamidha biiroo keeddoo isaa jirte moo?
Lakkaallee waaqayyoo waa galata nan tuqne garuu namni torbee torbeen jijjiirrachuu jalqabee bakka mana.
Dhiigumatti kaa'amini?
Oofu amma immoo mandara keessa galaniiti ustilaustiyyuu.
Maal maalidha nama midhaan nyaatee buluun hin qabne mana irratti diiguun kuni bannaate.
Yesus as immoo bakka hin boo'a bakka hin boo'a laasin birallee eessa utuu dhaqe akkas achi ba'ellee hin jiraata miti amma as immoo eessa dhaqameessi namni tokko mana ijaarratee keessa jiraachaa ture keessaa gaafa ba'u.
Iseyyuu kaasaan qabu miti amma? Kaasaan qabu miti?
Elaa akkamidha beektaa? Rakkoon biyya kanaa immoo rakkoon samaa inni tokkoffaa yaa'u dandeettii fitu waan ta'eef tokkoffaa caraqaatu baay'ata. Tokko lammaffaa karaan konkolaataan hin darba mana keessa teessee nama konkolaataa keessa jiru kabaluu dandeessa. Akkasitti ijaara manas fuudhee amma asfaaltitti ijaara quufaadha bakka asiis rakkoon san.
Innoo iddoo xinnatiin dura akka malee babal'ate beettee innoo rakkoodha.
eeyye kana lammaffaa immoo egaa bara yeroolittii sanas yeroo sana bakka namni saameera lafa.
Waarreen beekamaadha wanti walii safaran seentiidhaan walii safare namni.
Ee kana ta'e amma garuu gaafa mandara keessa galu immoo yoo kaartaanna pilaanii qabaatte yoo mana kee guutummaa isaa diige kaasaa qaba osoo hin ta'iin mana wayii ijaare dhaqee si galchu.
Nishi.
Garuu hunda miti immoo. Ammas innis immoo garaagarummaa wayii qaba. Maal akka ta'e hin beeku bakka. Innis ati yoo harka qalleessa taate.
Ee lafatti kuftuun qabdu yoo ta'e.
Ee yoo akkas ta'e warra baay'ee isaanii amma keessumaa warra kaasaanchisidhaa ka'anii fuudhee kondominiimii waan akka fakkaatu hojjetee chitti isaan gashi. Warra immoo mana waa qabu hidhamee ruubii wayiillee kutee darbe immoo hin kaffalu nama dhiisaa jechuudha. Garuu Harri gadhama.
warra kireeffatee jiraatu amma kiraan kiraan jechuudha safuu. Kilaasii amma isheen amma fakkeenyaaf kushinaa keessan argiteetta gaama yookaan kushinaa keessan yeroo darbeen arge isheen amma kuma kudha lama galteetti.
Maalii bakkee baay'ee ulfaata nu baay'ee ulfaata.
Amma namni wayii bahe amma gibbii keenya jechuudha. Namni dhufee eenyu haa kireeffatu eenyutu danda'a. Kun ammoo afaan bakka.
Asuma baay'ee ulfaata bakkin amma kun addanaas jalqabuu fida minni kooliidar ilmaatiin sun amma addanaas jalqabuu fida kunoo naqamtee gondarree piroopozaala keessa turan miti kanaan dura.
Hundadhaam aanaan baakoo nageenyeeti.
baakkollee nageenye Baakkoo koloo diigaa baakkoo hojjechaa eessu iddoo hundumaatiin aanaan dira ala aanaan illee godina godina qofa miti.
Maalee laamamee manoota manoota miliyoona dhibba tokko miliyoona dhibba tokkoof shantama baasantu beektee kaasaat malee badaa jira beektee amma naqamtee yoo fudhatte diikaaffee durii faa sana ergatti deemte amma samii tuqee irrisaa keessi mana huccuu maal ta'ee fooqii jetta miti amma akka itti bareedee hojjetame dassaaleen hoteelii beektaa warri kun hundi ni ka'u amma.
Hin ka'uusa dassaaleenis hin ka'amu.
ባስሙ ደሳለኝ ኢደይ ሆቴሊን አሶልሱኒ ገጀላራ ቶታሊን ናንመ ዞሪያ ሱኒ ዲካፌን ዱሪ ሁንድን ዲገማ አማ በቃ ከነሳ ኢቴ ከኡ ፊዳን መድናስ ሻሎሞ ጡቄራ
ሻሎም በይ ሻሎም መናይ ወረካን ብረት ባክ ሻሎም በዳምቲኒ ሂመካ ሀገሩኒ
እንካ አንስ ኤ ማሊ ከኒሳ ወልዩ ምኖኒ ኢጃረመኒ ሮማ ከንዲገመን ቤት ammannoo addanaas akkasuma jalqabuu fedha beette warreedi xumuraniiru.
Amma akkamidha beektaa ala amma dassuuni anamma hojichi hojjetamuun gaarii ture beektaa garuu tokkoffaa amma kunoo ishii tiraanspoortiin zabale amma immoo uummanni boo'ii jalqabe ilaala amma ilaali amma mootummaan kun ikkoo gama tokkooni amma wanni akkasii hojjetamu silaa sirnaan durbade bakka waan durbade amma gaafa sirreessitu. iyyi sitti baay'ataa rakkinni sitti baay'ataa beekamaadha garuu hojjechuun isaa gaariidha garuu gaafa hojjettu immoo qarshii barbaadamtee yoo qarshiin sunii fandii adda addaatiin dhufaa maaliitiin dhufaa garuu immoo jireenyi qaala'e amma koo ummanni ituu jireenyi isaa fi qaalii miti ta'e jireenya sirriitti jiraachaa jira hin deeggara mootummaa kan ishee hojjedhu ee yoo diigames rakkoon qabu seera dhaabanna jedhama amma beelaa jira. argitee beelaa jira rakkachaa jira inni immoo lafa sirreessa indee maa inni ni koo beelaa kanadha na ta'e malee koo waan inni hojjetama finfinnee ta'u uffee ilaalteedha sun bakka biyyuma ajaa'ibaadhuma godhe bakka biyyuma laa jechuun lafa isaa irratti dhugaa ituma isaanii fincaa'in jedhanuu hin sodaata maaliif akkasatti ijaarametu argitu gaariidha.
Inni sirriidha garuu maaliif akka ta'e misoomni hawaasaan hin deeggaramne galgal tokkotti diigamee bula beekati muufiin jiraannaan badaa mitiin kun muufiin jiraatee uummata biraa hoo jedhee uummanni kennaan qabaan hin danda'u beette innaarra bareedu inni calaqqisu kun tiniinaan maabiraatiidhaan maaliidhaan kun galgal tokkotti immoo diigamee buluu danda'a beette dura uummanni sammuun uummataa qaba jijjiiramuu qaba jireenya uummataa dura jijjiiramuu qaba beette.
Innoo ee amma kana miti boore bakka amma kun biraa irra deemaa dhaqee suura ka'a maal jedha garuu hin gubatama abaluun akkas ta'ee manneen diiga amma eeggatama tiraanspoortiin daballaan jechuudha hin maraatu akkuma gunguma bakka bakka deemuu geessu abba finfinnee kanatu dhuftee waa'ee gaarummaa kanaa kan haasoo hin jiru bakka hin gubata hin gubata bakka hin maraata tokko yaa'u jarittiinis waan baay'attuu fi karaa sanas ta'a. lammata immoo lammata immoo jireenyi dabaluu kun immoo amma asii xaafii jetta asbeezaa jetta tiraansportii jetta walitti dabalamee nama maraachisa nama maraachisa jennaa egaa waan goonu wallaalle bakka amma namni isaa humna dhabee goonu wallaalle.
Namni namni ittiin jedhus yoo ji'a tokko ji'a lama daabboo nyaatee buluu qabaate malee hojii siyaasaa keessa galuun hojii intini keessa galuun siif ulfaata beekte baay'ee ulfaata beekte amma waan harka kiisii keessa waan jiru taanaan wallaansoo mootummaa wajjin dhaquunis baay'ee ulfaata dinagdee wajjin hundumtisaa kan deemu.
Lammaffaa immoo akkam ta'e beekta mootummaan kun eenyuuf ta'eef immoo beekta. Warra sooressaaf ta'e abeet sooressime sooressime amma mootummaa kanatu baatee waaqeffate iyyuu hin jaallatu. Dhuga.
Ee qabeette makiina bareedaa qabaa jireenya bareedaa qabaa irratti zinaannaa isa Dubaayin dhaqee shaaworii galu asumatti bashannana isaa ba'aa waan Dubaayidha jireenyi manatti dhufeefi.
Ee ammatu waaqeffatanii dhugaa waaqayyoo hin jaallatu baay'atu wala ati gooftaadha tu jedhanii sagadanii itti tola bakka garuu hiyyeessi immoo maraata bakka amma hojjetaa amma harka isaa gashatee hojjetaa kaampaanii dhuunfaa fi kaampaaniin akkaataa piroofitii isaatti mindaa dabaluu qaba jedhee mootummaan beekta. Kunis waan isa agarsiise maaliif rakkina ofiisaa fide kaampaaniin dhuunfaas akka dabalu argite maaliif ofiisaa fide kaa rakkinicha kana. Na Maaree maal isa duwwaa miti kaa maal godha dabaluuni yoo dabalee xiqqoo naanna'eennoo sanuma raqam gaafa sana inni galgala miindaa parsantii dhibba sadii hin daballe jedhee kan birriin kum tokko hin daballeefi jira dhibbi shan kan hin daballeefi jira akka waan waliigala parsantii dhibba sadiin rukutameetti taa'ee naggaadeen miindaa namaa shallagee qaala'insa moo galma isaa waan dhumu kan yaabee jireenyi jeeqame miti jedhee kanumadha ammas moo Ahmed Shiidee kunoo kalleessa hin gaddaa kana miidiyaarraa intini isaa miti akkuma waan miindichi guddaa ta'ee haasaa haasaa baay'ee haasaa.
Ee akkasa miindaan guddaa ta'e taasaa ji'a lammaffaa kanarraa xiqqamtimoo maalirraa ka'ee kennama jedheeti.
Peerooliin xiqqamtii isaan hojjetamaa jedhe.
Maal goota nyaatamneerra waaqayyoon nu nyaatin malee waaqayyoon nu eegu malee nyaatamneerra.
Baay'ee ulfaata namni galii galiinsaa mootummaatti hirkatee jiru keessumaa baay'ee ulfaata jette.
Baay'ee ulfaata beektaa bakka namna waan godhamuutu hin jiru. Malee waaqayyo namaa eegu baatti malee mucaan akkamii.
Nagaadha nagaadha arginu hin jiru nagaa isaaniidha ammoo.
Lamaanuu nagaadha.
Nagaadha yeroo darbee xinnoo utaalloo kanatti bisaan qaqqabee wanti gochaa ture ammoo waan jedhan fayyaniiru.
Asiisii kan biiftuu tokko yeroo tokko akkasuma utaalloo fakkeessee shirkisaa ture.
Ee baakki utaallichi baay'ee ulfaataadha ture hamaadha utaallichi.
Ee baakki haalli qilleensa jijjiiramu rakkisaadha. Malee nagaa ta'uudha jiraannee dhumama akka maal goona ree kana caalaa wanti ta'u hin jiru waaqayyoomti nu haa eeguu egaa malee waan jennu hin qabnu dareenis nagaadha kaa.
Nagaadha dhibeen hin jiru baakki ammuma ta'e moo laatte mataanii turu wayyaa fuudha kana afaan fuudhinaa haadha ishee ijaa haadha ishee haa fuudhuti barandaa bultanii jiraattu.
Dhugaa keeti maallaan jedhani. Dhugaa waaqayyo.
Mucaan kubee mana kibiin keessaa daara mucaati qallaba mucaa aannan mucaa jechuutti kaatee jenna ammoo bakka qubaan haasaa deemuudha karaa.
Sandalii mataarra kaawwatte.
Sandalii sun katta mataatti. Ogoona.
Ay, anoo Waaqayyo beekaadhuma na turse. Ay, sirriidhuma karoorre Waaqayyo jedhee wal dhiisee garuu namni dhabame. Tokkoffaa maaltu ta'e beektaadha sun. Namnumti ani hiriyyaadhuma qaba jedhu hundumatu fuudhe. Sin dhibuu?
Baay'ee baay'ee ulfaata.
Maal ta'e namni hin jedhi. Amma hiriyyaa gammee asiriyyoonni kee baakkootti qabdu, finfinneetti qabdu, walisootti qabdu, istii lakkaa'i naan jette dabsu dhugaa waaqayyoon jedha nama tokkitti qofa taate. Hundumtuu hin fuudhani karaa biraas warra hin beeku, karaa biraas warra hin beeku. Hundumtuu hin fuudhe kan mucaa hin qabne hin jiru. Amma hundumtuu naa bilbila miti. Hin fuudhe. Hin fuudhe naan jedhu. Indee. maal taatan isin bajjeetatan tun na danda'a moo akkamidha waan sa akkamittan fuudha akkamitti isinii salphatisanii fi hin jedhani beekta. Naa yaa'u guyyaa waaqayyo jedhee wayya malee ay jireenya kanaan immoo niitii irratti dabaltee yaadde immoo hin duuta.
Gaarree baay'ee ulfaata waaqi jireenya baay'ee ulfaataadha beekte garuu meegaa barri waan fidu hin beekani egaa maali innoo hundumti isaa hin qaqqabamaa fuuldura ilaaluudha hundaa biyyoo intiri miti beekte.
no dhugaadha bannaati mee haa ta'u bakka ishee nagaannaa ta'a toomaas yoosef jirti miti.
Ee dubbisi akka haa ta'u.
Akka haa ta'u ishii jedhi ishii dassu.
Hello.
Oo.
Maa gamne.
Akkami abbi.
Jira kun akkamati.
Obboleessi kee.
Obboleessi koo Agaasaa.
Eessa jira?
Baay'ee rawaansa charchii deemin akka fakkaatu.
kan ka saati kan ganamaan deemu kan ka sa'atii deema.
Eh, sarti qaban as fakkaata kan. Intini sagantaa wayii qabatee naa dhabbee ko.
Ganamoo mana ture.
Eh, manuma ture.
Sin rakkisu amma baay'ee baay'ee.
Ay lakki.
Ay gaariidha. Siin maa inni intanaa naa ergisin jennaan ongirii riippoortii ergu ditti.
Eh, maali ganaadha nu aha woyne isa duraa moo irraanfadhe hantan isa Ee, amma si erga beekumsa kana kaaftee naannoo ergitu?
si erga bakka isa duraadha kaa yaa'u isa simisteer lammaffaa immoo ganaadha.
Isas gaafadhu lammaffaamoo isa kanaanis naa ergi lammaffaamoo waan isin jechuu barbaadu nagahee Ah.
kee sittimeera kaawwadhu.
Eh, kaan jira amma.
Kiisii itti baattee hin deemin hin daakama. Ee, Kiisii kee keessa ture hin ciccirama.
Isma isa amma dirqama har'aa burii baannee deemnaan beektanii?
Maa inniidhaan maa inni kolleejjiin akkasii Maalan kun beeka maalan beeka bannaatanuu ijoollee koolleejjii kan biraatti baratanii beektaa ayidii kaardii qabu ayidii kaardii sana irratti akka kaffalanii Ee, keeyii godhama.
jedhamee Ee, ee dhabu.
bakka isaan galta? Yoo ah, yeroo tokko tokko danaa ta'a malee maal jechuudha?
kanaan dirqama baattee deemtaa bakka ayyabayyisus jibbisiisa.
No, qormaata irratti ammoo yeroo makaan iyyuu nama hin gashan.
Arabayye qormaata maali jettaa? Nuyi Yoo.
har'aa burii hiriirreetu agarsiisneetu dhugaa lamti moo ol kilaasii?
ምንድን ነው ማይኒ ኩን Ani maalan beeka.
ኧረ በኢየሱስ ኤኒዌይስ ገሩ አንም ቤኮ አከት የገት ቤኮ ማል ነምን ሳን ዱበቱ ማይኒ
Ani maalan beeka.
አይዲ በረታ ተኮ አይዲ በርበር ምሳሳን ቀቡታ ነ ማይኒ
Ayidii maa qabna? Garuu Ah.
ayidiin keenya gatiin qabdu waan akka luukiidha.
Yoo.
Shuma laamineet godhaanum jedhanii. Eh?
ሄዲ ከንቀፈልቲን ቀቡ ከረዱበታ Waan tokko iyyuu hin qabu luukii sitti meem luukii wayiidha luukiidha achi jedha. Ani amma kan gibee vaalii argeera beektaa ijoollee gibee vaalii baratan. Le- እና አኩ- አኩ እንትኒዳ ዋና ከመታወቂያ ወይዳ ፔይድ ረት እንትኒዳ በቃ
ኒው ጀነሬሽን ይሰ ከሰትን በረጤ
ኧረ በኢየሱስ እንኬኛ ዋና ከዚህን ቀባ
እሺ ከን ጅአ ተኮ ፉቴ ደምተሞ አከምን
ኤ ከንጄሰና ኤ እንጄሰና በቃ ባቴ በደምታ መስ ጋፍ ጂኒሱን ሙ ሰኬሴ ሙ ሃራ ከፈልቴቱ ጅጅር ሲስተምኒ አመሞ ሰባቴ ደምታ ቹራ ተራ የሮ ሁንዱ ማኬዚት
ረኪሳለ አከምሲ ጎዴ ኤክስምፓይሪ
ኤክሰምፓይሪኒ ኤ ቶከኒ ራፍሴራ ቶ- ቶከኒ ራፍሴራ ገናዳ ሊስትን ግዴቲ
አከዚ
ኤ ሊስትን ግዴቲ ነው ኦክቶበር 24 ነት ፈካታ ቶከኒ ሞ ራፍሴራ
akkami qarshii gaarii kaffaltii laatu jechuudha.
እ
Ariifii kaffaltii laatu.
Ee hin kaffala bannaati ijoolleen illee baay'ee hojjetan yeroon illee dhiyoo kan hin jalqabe tookanii kuma digdamii torba binaamii naa kenne naa ijoollee hamma kuma dhibba tokkootti amma kuma saddeettama binaamniitti kenneera ijoollee beekta
Meetiire.
ee naa pirimaarkeetii irratti immoo piraayiziin ziiro pooyint ziiro ziiro ziiro foor binaamii natti fakkaata Xinnoo laga.
eega ankoo isaan kaalkuleet gaafa godhu kumaaf dhibba afur binaamii caalaan taatu egaa aktuwaal piraayiziin ganaadha
Laakinnoo nama dabbarti faakki.
hin dabbaramee akkuma akkuma qaldii yooma itti jedhan yeroon kaardii binaamii taatiif malee
Aadaa odii fi anoo egaa aan mana vanbarii dhumaatti ilaaleeni hunda isheen Nagam?
dhiisa Ye- jechuun hunduma isheen dhiisa maaliifi yeroo Baay'ee.
faayidaa hin qabu amma amma notifikashiniin bilbila koorraa gaafatelee daataan banu bakka nama Isa- isa- a- Ara isa ofirraa dhaabi kaa ofirraa dhaabi malee ba'eessus noo Yoo- haga nama godhe.
miyuut godhe miyuut godheera garuu bakka too aankoon mola telegiraamii koo hojiin hojiitti hojjenna galaalete biirootti wal erginaa maaloodhaa bakka garuu lakki daata gaafa hin banu jedha bakka Notifikashinii moo? Maal notifikashinii akka akka hin galle gochuu dandeessan kun ankoo notifikashinii waan tokko hin qabu apdeet godha malee.
jechuun ayi miyuut goote miyuut moo goota yookaan notifikashinii ofii goota Anoo anoo kanaan dura akka ee akkasuma godhee malee notifikashinii hin qabu kankoo garuu
hundaa yaa baqa keetii isaa garuu katamaa barabbashamee fakkaata gaa telegiraamiin keessa.
vibireetii Ee na dabbaran nu baati.
yeroo kun yeroo kee immoo nyaata amma yaan amma laatti hojiin hojjedhuudha kan intinaan jedhu bakka yeroo kee nyaata faayidaa hin qabu ammoona waan hin fayyadame hin qabu bakka kan sirriitti hojjedhe meejarudha
Meejarii dhabinii?
meejarii bakka Eh.
sirri Agam agam geessettu?
kuma dhibba sadii ga'eera Haa?
kuma dhibba sadii Haa?
dhuga kuma dhibba sadii intana lamaatiin intana maayini telegiraamii lamaatiin kuma dhibba lama dhibba lama isa tokkootiin kuma dhibba sadii.
hojjetee taanta.
Isa qofan bakka isan sirriitti hojjette.
Meeshii ilaalla beekani.
Ee laallee isa booda dhiisuudha malee lammaffaa immoo bilbila kana. Bilbilli kunis na rakkise malee.
Ee sayyummoo erdooppiin baay'een isaanii amma diisemberiif amma noovemberiitti baay'een isaanii ittiin jedheeti.
Ee akkasidha baakkinaa dareen nagaa isheedha.
Ee nagaa dhibeen hin jiru.
Atoo bakka kana naa ergame ammoo.
Ammas hin ergaa kun.
Taatoo jedhish.
Yes, yes.